muteze amatwi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro bibandanya nk'uko musanzwe mubimenyereye gushimikira ku makuru yo mu karere muri kumwe nanje fide niyo ngabo
icyo baguhaye ni ubusa ntabwo yita kuri atenese ntiyita amanota ufite icyo kwinjira muri kaminuza kuko atitaye n'ingorane uzahura nazo utwara cya gipapuro uwo ni dr innocent mugisha ayoboye urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu rwanda avuga ku makampisi yugawe kubera adakwije ibyangombwa byo kwigisha iyi nkuru n'andi makuru turabateguriye turayigaruka ko mu kanya gato yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi dutangurire ku makuru yerekeye uburundi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe impuzamakungu oniban kimun yasohoye itangazo uno munsi uburundi bwibuka imyaka cumi n'itanu irangiye amasezerano y'intangamarara ya arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi atewe kw'igikumu mu gihugu cya tanzania mu kiringo cy'amezi atanu arangiye ayo masezerano yarabangamiwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu on ban kimun yasabye abarundi gusubira kwisunga amasezerano y'iyarusha biciye mu biganiro ukumvikana no gutorera inyishu amatati biciye mu mahoro yasabye abayobozi b'impande zose za politike kwerekana ubutwari no kubona kure mu gusubira mu biganiro n'abo batavuga rumwe bakongera bakarengera ibibazo bya politike bibatandukanye amenyesha ko uko izo mpande zidahuriye ko bishobora kuba kose bingana bishobora kuba bingana kose ari bito umuntu abigereranije no gusubira mu bwicanyi ukwezi kumwe inyuma y'uko amasezerano yarusha atewe kw'igikumu umuhuza mu mugambi w'amahoro mu burundi nelson mandela yavugiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ko burundi bwinjiye mu kiringo gishasha cy'amateka yabwo yatangaje ko abazohungabanya amasezerano yarusha bazobibazwa imbere y'amateka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu ban kimun yarasubiyemo ubwo butumwa yasubiyemo ubwo butumwa bwa mandela yerekanye umwizero ko abategetsi b'impande zose za politiki harimo abari mu buhungiro bazokwerekana ukwiyemeza kwabo ku byerekeye kubakira ku mahoro n'umutekano amasezerano yarusha yazanye mu burundi tuve mu burundi tuje muri sudani yo mu mpanuka aho perezida w'icyo gihugu salva kiir yategetse igisirikare guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare imbere y'uko amasezerano yo guhagarika ingwano aja mu ngiro ejo ku munsi wa gatandatu itegeko rya perezida salva kiir ryasohotse ku muhingamo uno ryasohotse ku muhingamo w'ejo kuwa kane ritegeka abasirikare ba leta kuguma mu birindiro bafise muri iki gihe no kurasa kugira bivune mu gihe gusa batewe ejo ku munsi wa gatatu perezida kiir yateye igikumu ku masezerano n'abagwanya ubutegetsi ku mugwa mukuru wa sudani yo mu bumanuko juba indwi imwe inyuma y'uko umutegetsi mukuru w'abagwanya ubutegetsi riek machar ateye igikumu kuri aya masezerano ya addis abeba mu gihugu ca ethiopia perezida Kiir yari yerekanye amazinda ku masezerano yo guhagarika ingwano mu byari byabyuye ubwoba ko ayo masezerano atazorama yamara nta gutana mu mitwe kuvugwa ko kwabaye ku munsi wa gatanu ku munsi wa kabiri urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwari rwagabishije gufatira ibihano sudani yo mu mpanuko mu gihe perezida Kiir atari gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano amasezerano akurikiye ibiganiro byamaze amezi atari make byari bihagarikiwe n'igihugu cya ethiopia n'amasezerano yo guhagarika ingwana atari make yarenzwe ko ubwato bwuzuye abantu barondera kwimukira mu karere k'iburaya bwari buvuye mu gihugu cya libiya bugana igihugu cy'ubutariyano bwaribiye abategetsi b'igihugu cya libiya bavuga ko abantu bagera ku majana abiri bapfuye yamara igitigiri cy'ukuri ntikiramenyekana abategetsi b'igihugu cya libiya bavuga ko bajejwe gukingira imbibe zo mu mazi za libiya batabaye abandi bantu amajana abiri muri ubwo bwato mu mazi ari ku nkengera z'igisagara cya zawara ku muhingamo w'ejo kuwa kane abategetsi bajejwe umutekano bavuga ko abo bantu bari muri ubwo bwato bava mu karere ko muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara no mu bihugu bya pakistan siriya maroc na bangladesh umwe mu abo bantu yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza reuters ko ubwo bwato butari bumeze neza abategetsi bavuga ko abantu ibihumbi bibiri n'amajana ane bapfuye bariko bagerageza gushika mu karere k'iburaya n'ubwato muri uyu mwaka igitigiri kirenga bapfuye nk'iki gihe mu mwaka uheze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc leta zunze ubumwe za amerika na koreya y'epfo vyagiriye hamwe imyimenyerezo ya gisirikare ikomeye cyane mu buryo itari bwaba imbere yaho iyo myirekano yagizwe no musi wa gatanu hafi y'urubibe n'igisagara ca pochon iyo myirekano ikurikiye icuka kibi kimaze iminsi hagati y'ibihugu bya koreya ya ruguru na koreya y'epfo imyimenyerezo nk'iyo muri kahise yarashavuje cyane umutegetsi w'igihugu cya koreya ya ruguru kim jong un kenshi yishuye mu kugabisha bikomeye abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika n'abategetsi ba koreya y'epfo kim jong un uno munsi ku wa gatanu yavuze ko aha agaciro ibigwanisho ruhonyanganda by'igihugu ciwe aho kuba ibiganiro kuba yashitse ku masezerano akomeye n'abategetsi ba koreya y'epfo igihe koreya ya ruguru na koreya y'epfo byari bigiye gutana mu mitwe mu minsi ya vuba nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru rya koreya ya ruguru kcna amasezerano hagati y'ivyo bihugu bibiri yashitswe ko inyuma y'ibiganiro vyabereye mu gisagara kiri ku rubibe ivyo bihugu bihana ca panmunjom abategetsi b'igihugu ca vietnam bagiriye ikigongwe abanyororo barenga ibihumbi cumi n'umunani mu gihe igihugu ca vietnam kiriko citegurira kwibuka umunsi kwikukira ku itariki zibiri z'ukwezi kw'icenda nyamara abagiwe n'ivyaha bihungabanya umutekano w'igihugu ntibazorekugwa abategetsi b'igihugu ca vietnam bavuga ko abo banyororo barimwo abanyamahanga mirongo itatu na bane bazorekugwa kuva ku munsi wa mbere imbere yo kwibuka imyaka mirongo irindwi irangiye vietnam ironse intahe yo kwikukira mu kwikura k'ubufaransa abo banyororo bitegekanijwe ko barekugwa bagiwe n'ivyaha biri mu bwicanyi ibiyayura umutwe ubucuruzi bw'abantu n'ibiturire yamara nta n'umwe muri bo yakoze ivyaha bihungabanya umutekano w'igihugu nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe umutekano w'igihugu ca vietnam lee eh, q vuong amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yanebaguye igihugu ca vietnam mu kuvuga ko kitihanganira abanyepolitike batavuga rumwe na leta kandi ko ico gihugu gipfunga abantu kubera badashigikiye umugambwe uri ku butegetsi abategetsi ba leta ya vietnam bavuga ko abapfunzwe barenze ku mategeko radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza iburira abanyeshuri biga mu za kaminuza cyane cyane izigenga ko babanza gutohoza imbere yo kwiyandikisha muri ayo mashuri ubuyobozi bw'iki kigo buravuga ko umunyeshuri azorenga kuri ayo mategeko akiga amashami atazwi diplome yiwe izoba ipfuye ubusa nibyo dushikirizwa na asumuta kaboye
inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza mu rwanda yahagaritse amwe mu mashami na gahunda z'amasomo bya zimwe muri kaminuza zo mu rwanda kuko aya mashami yashyizweho nta burenganzira ba nyiri ibigo bahawe zimwe muri kaminuza zagezweho n'iki cyemezo harimo kaminuza ya montenya ishami rya rusizi na kaminuza ya kigali ishami rya musanze umuyobozi w'iki kigo dr inosa mugisha yasobanuye ibyo abanyeshuri bagomba kwirinda mbere yo kujya mu ishuri runaka ikibazo dufite ni ugu guhisha porogaramu muri department kuko department iba yemererwa cyangwa porogaramu itaremererwa ibyo rero niho ngira ngo nsaba abanyarwanda nk'ubu no kuwa gatanu uba ugiye ku mipaka ku nkiko z'u rwanda ukareba abantu basohotse igihugu bajya mu bihugu bidukikije bajya kwiga porogaramu zitari validetedi mu mashuri atari akoreditedi umuntu akaba atakaje akazi yatakaje akazi k'u rwanda yakoraga cyangwa imirimo yakoraga yatakaje amafaranga yatakaje umwanya akazana igipapuro icyo bita ikibiribiri nibwo nibo bantu mwumva akenshi ku munsi bavuga ngo high education council yabimye equivalence so kubima equivalence equivalence y'iki y'ikintu ya diplome yatanzwe yatangiwe porogaramu itari validated igatangwa na institution itari chartered hari hashize igihe humvikana amajwi y'abanyeshuri barangije za kaminuza cyane cyane zo mu bihugu bituranye n'u rwanda bavuga ko za diplome zabo zitemewe na minisiteri y'uburezi nubwo nta mibare yashyizweho ahagaragara yabo bize cyane cyane mu bihugu duturanye hakunze kumvikana umubare utari muto w'abize muri repubulika na demokarasi ya kongo ndetse n'abandi bize mu mashuri amwe n'amwe ya mu bugande aba banyeshuri cyane cyane biga mu mpera z'icyumweru kuri dr nosa mugisha uyoboye inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza mu rwanda asaba abanyarwanda kutararukira ubuhenda abana baba muri aya mashuri abantu bishukwa na biriya biciro bavuga ngo ni make ntabwo ari make kuko n'ay'ubusa icyo baguhaye ni ubusa ntabwo yita kuri atenese ntiyita amanota ufite icyo kwinjira muri kaminuza kuko atitaye n'ingorane uzahura nazo utwara cya gipapuro kitemewe icya kabiri ntabwo ushobora kumenya umubare wabo kuko abo dushobora kumenya ni abatugannye ariko hariho ababyicaranye batinye kuza kuko ugenda wihishe wagishije inama uti kaminuza ngiye kwiyandikishamo iremewe iri shami riremewe dr mugisha uyobora inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza avuga ko nubwo hari amwe mu mashuri yafungiwe porogaramu zigishwaga hari n'izindi zari zarafunzwe zakomorewe kugeza ubu abantu bafatirwa mu bikorwa byo kwishyiriraho amashami atazwi bagira ingaruka zo gufungirwa amashami yabo ndetse ku banyeshuri bo bagahura n'igihombo giterwa no kuba barize ibintu bitazagira impamyabushobozi abize cyane cyane mu bihugu byo hanze mu mashami atemewe bo diporome zabo ntizirirwa zisuzumwa na minisiteri y'uburezi mu rwanda kugeza ubu mu rwanda abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza barareba ibihumbi mirongo inani uyu mubare munini ufite abarimu bo ku rwego rwa dogitora bataragera kuri magana arindwi abafite masitazi bo baragera ku bihumbi bibiri ibi bikaba ari ikibazo cyugarije uburezi mu rwanda kuko abashaka kwiga mu mashuri makuru ari benshi mu gihe ababigisha babifitiye ubushobozi bakiri bake asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta mu rwanda kandi bamwe mu bayobozi b'amadini ntibavuga rumwe n'abakristo babo ku mugezi wa rusumo uherereye mu karere ka gicumbi abakirisitu birirwa muri uwo mugezi mbere hakagira n'abawuraramwo kuko ngo bawuronkeramwo ibitangaza bakuru b'amadini bo bavuga ko ibyo bigenewe kuyobya abantu eric bagiriwe ubusa umumenyeshamakuru wacu yagiye kuraba ibikorerwa muri uwo mugezi wa rusumo
umugezi wa rusumo mu karere ka gicumbi umugezi uri hafi y'umuhanda kigali gatuna abaturutse imihanda itandukanye benshi biganjemo abava mu mujyi wa kigali baragana umugezi wa rusumo umugezi nawo ufite umuvumba utoroshye barimo abagore abagabo bari munsi y'uwo mugezi bitegeje amazi batose hari abayanywa hari abacira barivumbaguza barasenga nk'uko babivuga ku by'imyemerere yabo reka numve impamvu bahisemo uyu mugezi umugezi bamwe bavuga ko nta naho utandukaniye n'iyindi ndakubona hano uri n'umwana kubera iki hano mu mazi impamvu naje mu mazi ni mu butayu ni ahantu yesu yasengeraga kuva na kera twese tugomba kujya tuhasengera abumvira ijwi rye bose ubu usanga usengera muri edini nsengera mu katolika insengero se ntacyo zivuze se zirakivuze cyane ahangaha ni intambwe umuntu aba yateye hari igihe uba ufite ikibazo kikuremereye bavuga uti reka njya gushaka imana nyishakira ahandi hantu mbese urimo gutera intambwe nayo ikabona ko urimo kuyishakana n'umutima wawe wose noneho ikabona kugukemurira n'ikibazo wari ufite n'ikibazo wari ufite wari wazanye hano kuri aya mazi ni ikihe wavuga ngo cyasubiye ikibazo nazanye neretse imana yanjye ni uburwayi nari mfite bwari bwaranze gukira none ubu nkaba narasengeye aha hantu nkaba narabukize mbere yo kwinjira muri aya mazi amanuka ku rutare mu murenge wa mutete abaturuka mu madini atandukanye babanza gusengera bucece mu matsinda barangiza bakagana ishyamba kwiyambura bambara iyo kujyana mu mazi iyo ugeze mu ishyamba rihari usanga aho babyinira harabaye inkuntu nabo bati ijambo ry'imana rivuga ngo abashaka imana baca bugufi iyo ugiye mwariye amazi uba waciye bugufi imbaraga z'imana zikumanukiraho waba urwaye ariya mazi agukuraho indwara aya mazi ni akanunga gasumba utundi nk'uko najya ku rusengero nk'uko najya mu ishyamba hariya nkasengeraho aho umutima umpasa niwo mfukama nkasenga atari ukubyirata ahubwo ari umutima umpasa bamwe mu baturiye umugezi wa rusumo mu karere ka gicumbi bo nta bitangaza bawubonamo uyu mugabo ashimangira ko yizera imana hariya binjira nawe bari mu isambu yanjye mfite imyaka mirongo itanu n'irindwi ubwiza bw'ariya mazi nkiri umwana nayozemo uvuga ngo harimo umugisha nta mugisha uri muri ariya mazi abakuru b'amadini twaganiriye kuri uyu mugezi wa rusumo benshi mu bakirisitu babo bizeraho ibitangaza duhereye kuri bwana jean sibomana umuvugizi wa adeperi mu rwanda yabwiye ijwi ry'amerika ko nta bitangaza bizwi kuri rusumo ibitangaza ngo si ngombwa mu mugezi kuko no mu nzira ugenda yabiboneramo ni nabyo adeperi idahabanyaho na kiliziya gatolika ko ibikorerwa ku mugezi wa rusumo n'abantu ku giti cyabo bigamije kuyobya rubanda bitakwitirirwa kiliziya gatolika materine habumuremyi ni padiri mukuru wa paruwasi ya byumba umugezi wa rusumo uherereyemo iruhande rwacu rero navuga ko ari nk'abantu nyine baba bari gutangira inzira y'ubuyobyi ko ahantu kiliziya itemeje ngo abantu bajye gusengera ntabwo nyine ubundi abakirisitu bagombye kwirwanyirayo dusanzwe dufite ahantu dusengera hazwi ifite amaherekezo ya kirisitu aho rero ibiri batera bindi biba bibarimo bose ni ibyabo uwagira agisida ni akazi ke ntabwo tuba twamwoherejeyo ntabwo tuba twagiye gusomerayo misa twagiyeyo gukorayo indi mihango ya kiliziya nuko abakorera muri santire ya rusumo benshi muri bo badasenga bifashishije uwo mugezi babyungukiyemo uyu musore yotse inyama ku muhanda kigali gatuna iyo baje nyine baba bazanye n'imigi imigisha natwe dukuraho imigisha baba baje gushaka imigisha bakaduha imigisha natwe nka mucoma nyine nkanjye ndabakorera ako kaburusheti bakama kuri iyo migisha baba bavanye hariya mu mazi hari igihe nshobora kugura nk'ihene y'ibihumbi mirongo itatu ikarara ishize imbere batatangira gusenga nashoboraga no kuzimarana n'icyumweru hari amakuru ko inzego z'ibanze zagerageje guhagarika ibikorerwa muri uyu mugezi wa rusumo ahanini hirindwa impanuka zahabera ariko ngo byarananiranye hari ababyuka saa cyenda z'ijoro berekezayo gusenga ndetse n'abaharara abo nibo bagitsimbaraye ko niyo hafungwa bazakomeza kuhambariza ngewe reka mbanza nkubwire ikintu cya mbere ngewe nari ndwaye indwara yitwaga kanseri nta muganga utari waramvuye byari byaranze ariko naje hano ndayikira naho ndwaye indwara y'umutima naje hano ndayikira naho ndwaye indwara y'amaguru nza hano birakira ubwo rero urumva ngewe niyo bambuze no kuhasengera wenda najya ndiyibana nk'injoro nkahaza kubera ko ntawabimbuza eric bagiruwusa ijwi ry'amerika igicumbi mu majyaruguru y'u rwanda
naho ku makuru yerekeye uburundi bamwe mu barundi bari mu ikambi y'impunzi ya mahama mu rwanda bahisemwo gukora kugira binjiza amafaranga aho kubandanya kurindira imfashanyo nivyo mugenzi wacu desire hatungimana adushikiriza
iyo moteri hinda yatsa amatara aho bimweshereza salon de coiffure bakanaharorerera amareresi nyeneho amenyesha yuko akarusho kobaye kanini yaba bafise amatara kuko iyo moteri itwara igitoro cinshi mu bisanzwe nyine bimeze ntabwo ari akazi koroshe impamvu katoroshe duhura n'ingorane nyinshi urabona aha hantu nta mashanyarazi ahari bisaba urumva mu umuntu yaje ahunganye yuko turondera genereta genereta nazo zirahenze genereta igacunwera intuzenya esasi nyinshi tugasanga ntituyikuramo umva ikibazo cya mbere dufata duhura nacyo umucanwa ni ukenya ariko ku muntu nkawe biragufasha gutunga umuryango okay biradufasha kuba twoja mu bujura canke mu bindi canke kwa bindi canke hari turiyungunganya bigaduta kwicara usanga ata kibazo na kimwe gihari ku buzima bwa misi yose turaba nta kibazo umwe mu bakora muri iyo salon de coiffure amenyesha yuko bimufitiye akamaro kanini cyane kuko aronka ico yifuza atarinze gusega je kabisa ndahe buke kubera ndabivanga no kuja ku ishuri haragera nk'igihe nyene nkaza nyene nkasimbiraho nkaronka n'amajana abiri ndayifashishamwo nko kuronka nk'agasukari nshobora gufasha kuko kunwa mbuyi canke nkaronka n'agasabune koza ndakoresha bumva mu by'ukuri ndi kariyunga ndiyungunganya bukebu gwaruka nkawe ubasaba iki jewe gwaruka nkanje norohanura yuko yohiga wohiga kuga nyene wifashisha canke bigahitamwo ukaja nko kurondera kubera mu nkambi ntiwobaho utaja kurondera ubuzima muri iyo kambi y'amahama si ivyo gusa bihakoregwa kuko hari n'amaresitora atari make aba muri iyo kambi bifashisha mu gufungura ibyo basanzwe bataronka iyo batsitaye ifaranga uwo mukenyezi atako karesitora karabafasha mu buzima butoroshe babayemwo ubuzima bw'ingaha mu nkambi ntibworoshe ariko umuntu araza aragaragaza kugira arabe ingene yobaho nk'ubu twarashoboye kwiyungunganya kugira turabe ingene koza turagira akaresitora umuntu arashobora kudandaza agacana makeya agashobora guhindura akagura utuboga cyangwa akagura akantu yoba yifuza muri iyo kambi rero hari n'abandi badafise umutahe wo gukora urudandaza ariko batareze amaboko nk'umukenyezi atubwira icyo akarima k'igikoni kamumariye yego akarima k'igikoni karafise icyo kamfasha kuko iyo ndimye akarima k'igikoni gatuma abana mfise kuko mfise abana indwi narabyiyumviriye kuko nabonaga kugura izo rengarenga ari ibintu bigoye cyangwa kujya mu isoko ukagura nk'iryo shu ari ibintu bigoye kandi ufite amaboko ukomeye wofuma ubyikorera wowe wenyine ukagira ako karima k'igikoni ugasoroma abana bawe bakabandanya bagira amagara meza nawe ubwawe kandi ukagira amagara meza abishinga kurera amaboko uwo mugabo abahanuranya babona kuyakura mu mpuzu bakarondera icyo bokora izindi mpunzi icyo zihanura ntiboza baraja mu baturage bisegerereza umwe wese hari ukuntu yogerageza akihangira umurimo mu byo ashoboye n'ubu ufite agatari gatoya arashobora kuyaranja cyangwa agakorera abandi byose birashoboka yego gusabiriza ntabwo ari byiza yego cyo bahanura bahanura muri iyo kambi y'amahama irimwo abantu baba ibihumbi mirongo ine ingorane ni nyinshi ariko bamwe mu bayibamwo bamenyesha yuko umuntu agifise inguvu ibyo gukora bitabuze kugira utwaronse dusahirize ibyo bagenewe na hcr dezira tungimana kigali ijwi ry'amerika mu burundi kandi abadandaza bato bato batunzwe no gucuruza ivyamwa vy'amavoka bavuga ko akazi kabo gasa n'akahagaze icabitumye nuko ba- nk'uko babisigura nuko ico camwa kiriko gishoka ku rugero rudasanzwe mu gihugu ca tanzania aho basigaye bagihinguramwo amavuta yo kwisiga abafungura ico camwa bavuga ko kiboneka bigoranye eh, kubw'ibeyi nini umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muringa ajejwe ivy'ubutunzi avuga ko naho igiciro caduze atari kirenga akamenyesha ko bagiye gufata ingingo zose zishoboka kugira umurundi wese akeneye ico camwa akironke ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinzi abatunzwe no gucuruza icyamwa kivoka mu isoko nkuru ya muyinga bavuga ko bigoye kuronka ico gicuruzwa muri kino gihe kiriko gihurumbirwa cane n'abagishora mu gihugu ca tanzania ducuruza ivoka twebwe ubu urudandazwa ruhagaze nabi bivanye na- na tanzania iza ikazisomba izitwara ari mbisi izeze n'iziteze ikazitwara ubu buzima bwacu buhagaze nabi ivoka yahora igurwa amajana abi- amajana abiri igugurwa amajana atatu bivanye na tanzania ari mbisi izitwara ari mbisi n'abakiriya usanga turimo turagorana zino voka Mhm.
bazikoramwo amavuta yitwa avokado nico gituma tutigera turonka ivoka ubu urudandazwa rw'ivoka nyene ubu byaragoranye kweri kabisa emwe kubera nkatwe tujya turo- tudandaza ivoka nk'ubu ntazo tukironka abatanzaniya baraza kuzirangura ari mbisi bakarangura n'izitarera izeze iziteze baca usanga naho tuzirose ivoka imwe iguza atatu ivoka yahora igura ijana abakunzi b'ico camwa bati hatabaye gukingira umwimbu nta gahengwe genda gakunda ariko karazimbye kazimvye kubera iki kubera nyine bazirondera kenshi bakazibura ziza ngaha zizimbye bazirangura zizimbye natwe bagaca bashiba kutuzimba kubera nyine usanga bazanye amame- amaremoroke bapakira ibigunira zisohoka ziva ngaha mu burundi wacu zigenda mu bindi bihugu nicyo gituma ivoka zisha zizimba aho bitubabariza ni uko uburundi bukanurira ibisohoka ntibikanurire ibyi- ibiriko birasohoka by'iwacu bika- bagakanurira ibiriko birinjira ngaha kandi bivuye hanze mbwa twebwe ivoka zasohoka ntibavuge ti bariko baratunyaga twosaba yuko natwe bohagarika kuko natwe nta murundi yo kwinjira muri tanzania akayora ibiriyo ubutunzi bwabo batabanjije guca muri muri leta twebwe nta leta turabona baha urupapuro rwo kubwira baje no mu misozi kwakira izo voka n'abasuma ico camwa mu isoko nkuru ya muyinga bavuye mu zindi ntara barabona ko kizimvye muri iyo soko ariko ntibashoka bamenya ikibituma twebwe birazimbutse rwose ni mishiha mu ntara ya cankuzi urabona nk'iryo worigura nk'ijana nk'iryo mirongo itanu mugo urabona nk'aho onye iryo shanze ngo rigura ijana amajana abiri iryo naryo ijana urumva hari itandukaniro je nibaza ko ari kubera nyene ari isoko rihuriramwo abantu benshi badende jumayine umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muyinga ajejwe ivy'ubutunzi ati ivoka zirashoka mu gihugu ca tanzania atariko nta munsi w'ishibere kuko hari n'abafise umwimbu urenga ko batoronkera isoko imuyinga gusa ko tubizi hariho ishyirahamwe eh, riri kobero ryishinze kurangura amavoka mabisi hanyuma naryo rigaca riya- riyashora muri tanzania mugabo rikariha amatagisi ya komine n'amatagisi ya obere mugabo ngaha ku- ku isoko ry'imuyinga eh, ico nzi cyo nuko amavoka aboneka nubwo yoba yaraduze gatoyi kubera ko ubu ari mu gihe atari ku mweru w'amavoka nka neza mugabo amavoka araboneka ku giciro gishimishije kira noneho aho imuyinga abantu bariko barijukira cyane kurima amavoka hariho umuntu umugwizatunga yitwa yitwa pankarasi bakame uyo rero uh, ararima amavoka menshi cyane rwose ku buryo ko iyo iyo ageze kwama a- aba badandaza mu masoko yo ngaha iwacu nibo mushorera ngo bayamare uwo mutegetsi ati ingingo zo gukingira no kugwiza umwimbu w'ivoka zarafashwe mu ntara ya muyinga icya mbere cyo turategekanya yuko twohimiriza abantu ko umuntu ku rugo n'imiburiburi biba yifitiye icyo giti c- kivoka akazayiyamurira iwe ariko no mwi- mwi- ku isoko nyene tuzoraba ko muri iyi minsi tworaba ingene twogabanya twogabanya umurindi wo kuyashora hanze Eh, bishoboka ko n'abenegihugu bashobora kuya- bo- boyaronka ku mahera agere- ku giciro kigereranye bashobore kuya- kuyaronka na cane cane ko muri iki gihe atari na menshi cane rwose ku isoko tubamenyeshe ko ayo mavoka ashoka mu gihugu ca tanzania arangurirwa no mu ntara ya karusi n'ubwo tutaramenya ko ingaruka zoba ari zimwe ku buzima bw'abanyagihugu nk'uko bimeze mu ntara ya muyinga imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco tukibandanya kuvuga ku burundi umumenyeshamakuru wa epa mu ntara ya gitega gerard nibigira yitavye kuri uno munsi wa gatanu muri parike y'igitega yagirizwa kuba yaratutse umukuru w'igihugu fideyite ishatse niyo yari
ku mutahe yarungikiwe imvo yari yanditse ni ukumvirizwa yumvirijwe n'inyemberamabi ikorera mu biro bifise inomero mirongo ibiri na zibiri ahereje kumvirizwa n'iyo nyemberamabi jean nibigira yatubwiye cyatumye arengutswa numvirijwe hanyuma inyamiramabi yasiguriye ituma yantumye ko yambwiye yuko yasabwe n'ujejwe urongoye igipolisi mu ntara ya gitega ngo antume ko anyumvirize ngo kubera ngo natutse umukuru w'igihugu arambwira yuko hari n'abantu babiri umwe nzi ku izina rya muvuta undi akaba ari umuyobozi w'ibohero rikuru ry'imurambya nzi ku izina rimwe rya siriro abo rero ngo nibo ngo bari kunyagiriza imbere y'iyo nyameramabi ko natutse umukuru w'igihugu aba bantu rero bari kwagiriza jean nibigira ko yatutse umukuru w'igihugu ngo babagijwe n'inyameramabi barabihakana mbere n'igihe bariko barumvizwa n'iyo nyameramabi jean nibigira yari kumwe n'uwo mukuru w'ibohero rya murambya inyamiramabi yambwiye yuko amaze kumviriza abo bantu yasanze byo kutuka umukuru w'igihugu atabo bifatiye hanyuma uno munsi nyene uwo muyobozi w'ibohero rikuru ry'imurambya yavuze yuko atabesha atamukuru w'igihugu nigeze ntuka inyamiramabi yamwumvirije yahavuye imurekura imaze kubona ko atakimwagira na rigi ivyabona vyari vyarondewe vyakanje caha yagirizwa ariko naho biruko Jean nibigira afite amakenga ku mutekano wiwe nguma nicura nguma nicura ituma ngira ukwicura gukomeye nuko mu ndwi iheze nariho eh, komine nagiyemo komine yitwa Gishubi maze gushikayo hejuru igipolisi hari yanye n'abandi bantu nk'utwara umugambwe uri ku butegetsi muri iyo komine ugwaruka nabona ari abantu b'ugwaruka baguma bankurikirana aho ngiye hose gushikaho uwarongoye igipolisi muri komine Gishubi avuga yuko ico navuze ko nje kurondera atari cyo hama ndamubwira nti jewe naje kurondera icyuma cy'imoteri imbere yo gutaha ndakimwerekana ngiki cya cyuma naje kugura ariko maze gushika muri komine makebuko eh, nasanze bashizeho urutsinga mu ibarabara kugira ngo bamfate abapolisi ngo bamfunge banagirizwa ngo eh, mvuye gutanga bya mpapuro zitagira umukono bita tract mu kuva minwe wa polisi Jean nibigira yabanje guhamagara ku telefone utwara akarere k'igipolisi ngo niko guca abona ararekura yarekuwe hama abamurekuye bamubwira yuko umwanya n'umwanya igipolisi kimukeneye azocitaba aho bigeze Jean nibigira avuga ko atakwishana no kwizana gifise akibaza ko ibimuba ko bifitanye isano n'umwuga wo kumenyesha amakuru nibaza yuko imvo ari uko nsanzwe eh, nkorera iradiyo rpa yo nayo ikaba yarugawe ndetse yaranaturiwe nibaza rero yuko rero ico ahanini kirimwo mu bituma nkurikiranwa cyane kurusha abandi banyagihugu je nsaba yuko gateka kanje ko kubahirizwa simpigwe nk'inyamaswa ngomvye kuja mu yindi komine ko ndafise abagenzi saba yuko atawusubira kundaba uh, nk'inusu y'umurundi canke nk'umuntu atari umurundi canke nk'umuntu batakwije ubwenegihugu urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega cyo kimwe n'urongoye akarere k'igipolisi twabarondeye ntitwashoboye kubaronka turondeye umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatumenyesheje ko iyo umuntu yumva ko umutekano wiwe udakwiye ngo arandikire ubuyobozi bukuru w'igipolisi abo nabo bakihweza ko ibyashikirije bifashe ngo iyo bibaye ngombwa baraheza akamuronsa amucungera umutekano ku giti ciwe i Bujumbura Fidelite Ishatse ku buji rya Amerika urakoze fidelite Eh, tubabwire inshamake y'amakuru twabashikirije imbere ko dusezerana Mm, twavuze ku vyerekeye burundi ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ban kimun yasohoye itangazo uno munsi uburundi bwibuka imyaka cumi i- n'itanu irangiye amasezerano ya mbere ya arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi atewe kw'igikumu mu gihugu ca tanzania twababwiye ko perezida w'igihugu ca sudani yo mu mpanuko salva kiir yategetse igisirikare guhagarika ibikorwa byose vya gisirikare imbere y'uko amasezerano yo guhagarika ingwano aja mu ngiro ejo ku munsi wa gatandatu tongeye tubabwira ko ubwato bwuzuye abantu barondera kwimukira mu karere k'iburaya bwari buvuye muri libiya bugana igihugu c'ubutaliyano bwibiye inshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro byo muri uyu mwanya hari nibo bigarukiye mwari kumwe nanje fide niyo ngabo washize hamwe ibi biganiro ni elvin sangano mugira umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.